iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira hano i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwatwumvira ku mirongo migufi ya shoti wave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mu rwanda mwajyaga mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ariko mutwihanganire ku kibazo cya tekinike twagize kuva tariki ya makumyabiri na gatatu z'ukwezi kwa cyenda gituma tutumvikanira ku mirongo ya fm nk'uko bisanzwe inzego zibishinzwe zirakora ubudahwema kugira ngo dusubire kumvikana ku mirongo ya fm hagati aho abashobora kutwumva kuri za mudasobwa cyangwa kuri za telefoni ngendanwa mukomeze mudufashe gukwirakwiza amakuru n'ibiganiro byacu tubibutse ko mwatwumvira ku rubuga rwa interineti wa eshatu radiyo yacu voa akadomo komu turabashimiye kutwihanganira ikiganiro ni muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
imibare itangwa n'ibiro mpuzamahanga by'umurimo hamwe n'ikigega mpuzamahanga cy'ishami cy'imari yerekana ko umubare w'abantu badafite akazi hirya no hino ku isi ugenda wiyongera uko imyaka ihita ku mugabane wa afurika iki kibazo kirushaho gukaza umurego ni ikibazo gisangiwe n'abantu benshi baba abatarize abatararangije amashuri kimwe n'abayarangije bafite impamyabumenyi mu byigwa binyuranye ibiramambo afurika itanga imirimo myinshi ku banyamahanga baba abakora mu biro cyangwa ahandi nko mu kubaka ibikorwa remezo n'ibindi bitandukanye ibura ry'akazi ku bantu bize riterwa n'iki icyo kibazo cyakemuka gite mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi twabatumiriye impuguke mu byerekeye kubyaza umusaruro ubumenyi bwa muntu bwana lawrence muganga ni umwarimu muri kaminuza ya alberta mu gihugu cya canada akaba afite impamyabumenyi y'ikirenga phd mu byerekeye kubyaza umusaruro ubumenyi bwa muntu aherutse kwandika igitabo ku kibazo gitera ubushomeri mu bantu bize n'uburyo cyakemuka icyo gitabo yakise you can't make a fish climb trees ugenekereje mu kinyarwanda ni ukuvuga ngo ntiwakwigisha ifi kurira igiti ibiri muri iki gitabo nibyo turi bumubaze ndetse n'ibyo abatwandikiye bari bushake kumubaza muri iki kiganiro ku murongo wa telefone twakire bwana lawrence muganga bwana lawrence muganga ikaze mu kiganiro muri isanga
murakoze cyane Geoffrey mutagoma kandi nanjye nsuhuze abantu bose batwumva badukurikirana kuri iki kiganiro murakoze cyane ye reka rero mbanze ngushimire kwitabira ubutumire bwacu mu kiganiro muri sanga no kwemera kuvugana n'abantu bari buze kukubaza ibibazo ariko ndagira ngo duhere ku gitekerezo nyirizina kugira ngo ujye kwandika iki gitabo byaje bitewe bitewe n'iki
urakoze cyane icyo ni ikibazo cyiza ubajije kandi nanjye ngera igihe nkibazaho impamvu yatumye rero nandika iki gitabo ni ukubera yuko akenshi nakuriye muri iyi sisiteme y'ukuntu muri afurika bigisha cyangwa uburezi buhabwa buri munyeshuri ukomoka muri ibi bihugu byo muri afurika usanga mu by'ukuri ntaho bigihuriye ubwo burezi ntaho bugihuriye n'isi uko iteye n'ibikenewe muri iyi si Ah, murambabarira no kubabwira ngo muri make ah, nababwira ngo iyi ah, si- ah, sisitemu y'uburezi yapfuye kera ariko sinzi ababishinzwe ah, impamvu batabibona uko nguko kugira ngo turebe ukuntu twakemura ibintu nk'ibyo ngibyo bishatse kuvuga iki kuvuga ko yapfuye kera ubwo Ah, ndashaka kuguha nk'urugero Ah, iyo urebye uyu munsi ah, ushobora kwibaza ushobora kwibaza ah, u- urebe akazi imirimo ishyirwaho na leta ni urugero cyangwa n'abikorera ku giti cyabo Ah, iyo usanze nko mu bihugu by'ibiyaga bigari ni urugero ah, usanga ntaho umubare wayo uyishyize hamwe yose buri mwaka imirimo ah, i- umuntu avuga ngo ya- yashyizweho na leta cyangwa n'abikorera ku giti cyabo ntaho ihuriye n'abanyeshuri barangiza kaminuza cyangwa n'izindi nzego z'amashuri zose zitandukanye Ah, usanga nta- nta n'ubwo ari kimwe cya kabiri so ukibaza se niba ibyo bintu bizwi ko ariko bimeze kubera iki ah, za kaminuza ah, n'i- n'ibindi bigo bitandukanye bikomeza kwigisha abanyeshuri ariko bazi neza ko ntaho bazajya nta n'icyo bagiye no kumarira igihugu ahubwo bagiye gushomera umwaka ku wundi n'uwundi utaha n'abandi barangize nabo baze babasange kuri rya soko ry'umurimo n'abandi b'uwundi mwaka babasanga aho ngaho ubona muri make ah, system ah, system tuvugaho cyangwa ubwo burezi bw'iki gihe ari ikintu gishaje gikwiriye ah, nta nubwo navuga ngo kuvugururwa ariko ahubwo gushaka ubundi buryo bu- bushya twakwigishamo aba banyeshuri kugira ngo ba- bigirire akamaro bagirire n'akamaro igihugu cyabo
Mm. nuko rero uba utekereje kwandika igitabo kivuga kuri ibyo bintu cyane so ubwo rero ndavuga okay ah, ese tuzahora tuvuga ngo ah, ibi bintu birapfuye ah, tuzahereza aho umuntu ashobo- agomba gushakisha uburyo ah, nubwo wakritika ikintu runaka ariko nanone ugomba no gutanga ibisubizo so ni nayo mpamvu ah, nanditse icyo gitabo ah, mvuga ngo nta muntu n'umwe ushobora kwigisha ifi kurira igiti ni ukuvuga ngo ah, icyo gitabo niko cyitwa you can't make fish climb trees Ah, ni ukuvuga ngo burya buri muntu ugewe nawe ah, n'abatwumva bose aho baherereye hose twaremwe mu buryo butandukanye Ah, dufite ubu- dushobora kugira ubumenyi kavukire butandukanye tukagira n'imbaraga zitandukanye ariko se umuntu akibaza kubera iki dufite amashuri atwigisha kimwe nk'aho turi ba bana b'impanga bahuje buri kintu cyose ni ukuvuga ngo dufite umwari umwarimu umwe ah, uhagarara imbere yacu nk'abanyeshuri ah, tuvuge abanyeshuri ijana cyangwa no kurenza akatwigisha ibintu bimwe umwaka wa mbere tukabona n'undi mwarimu nawe akaza akatwigisha twese icyarimwe n'uwa kabiri n'uwa gatatu n'uwa kane tukarangiza amashuri Ah, hanyuma ah, ku isoko ry'umurimo bakaba batwite- batwitezeho gutanga ibintu bitandukanye kandi twarigishijwe ibintu bimwe ugasanga rero no hagombaga kugira im- umuntu ah, uvuga ibi bintu kandi akareba n'ukuntu ah, bihinduka reka nguhe nk'urugero ah, bwana Geoffrey ah, n'abadukurikiye tuvuge twese niba abantu ba dushobora kuba turwaye abantu ba- bakarwara indwara ah, kandi bakarwara indwara zitandukanye bakajya kwa muganga ariko ntaho nari nabona muganga aho atanga umuti abantu bafi- ba- ba- batandukanye bose akabaha umuti umwe abikoze uwo muganga yarara atakaje n'uburenganzira bumwemerera cyangwa iyo mpamyabushobozi imwemerera kuba umuganga cyangwa se ikindi ah, urundi rugero naguha ah, ah, m- m- ah, mu bihugu bitandukanye hari abantu b'abatekamutwe akaza akakubwira ngo nushyiraho amafaranga ukaya- ugashora amafaranga mu ki- mu kintu runaka ah, nza- hari uzunguka ibintu runaka Ah, akagenda aka- agakura amafaranga ku muntu umwe uwa kabiri uwa gatatu uwa kane ariko iyo uwo muntu ibyo bintu yabwiye abantu bita- bitabaye byo nyuma yaho bigatahuka yuko yabeshya abantu uwo muntu ah, ara- a- a- a- araf- afatwa n'ubutabera agashyirwa ahagaragara mbese baka- bak- bakanamuha n'igihano akwiriye ariko iyo urebye uyu munsi uburezi dufite ah, u- usanga ababyeyi bashishikaye kujyana abanyeshuri babo ah, muri kaminuza runaka ngo genda wiga ibi nurangiza iki- eh, ah, ibintu runaka ugiye gukora aha hantu uz- uzabona ibi n'ibi ariko barangiza ugasanga ntaho bagiye se umuntu akibaza "Ah, ubwo bwose ubutekamutwe U- ubesha abanyeshuri ngo baza nibarangiza kwiga ibintu runaka ariko nibarangiza kubyi- kubyiga baragaruka basanga ababyeyi babo mu rugo bicarane mu rugo nanone bako- ba babyeyi bakomeze babareberera abandi abatabafite nabo baji- bahure bah- bahungabane bahure n'ibibazo bitandukanye usange ntacyo bimariye U- burya nsanga mubonye mu byo- mu cyongereza nicyo cya kintu bajya bavuga ngo irize sikamu so ni- n'ubu nabwo ni nk'ubutekamutwe ariko rero iki gitabo kizana rero ingamba zitandukanye Ah, muri make nibyo nakubwira ngo ah, ubundi uburezi ah, icyo ngerageza kuvuga muri iki gitabo ndavuga ngo kubera yuko twaremwe mu buryo butandukanye sisitemu sisitemu y'uburezi igomba kubakirwa ku buri munyeshuri uko ateye ubushobozi bwe ah, n'ibyo yifuza ah, kugeraho nk'umuntu burya i- u- a- aho wakuriye cyangwa baba twumva bose aho bakuriye ababyeyi babo barabarebaga bakavuga ngo uyu mwana ariko uko mubona uku nguko ashobora kuzakora iki ngiki kuko ahora ashishikariye ikintu runaka Ah, hanyuma uburezi bukagenda burera abo banyeshuri bukurikije ku muntu n'imbaraga ze n'ubushobozi bwe ah, karemano hanyuma bakagenda bamuzamura uko nguko nanone icya kabiri nakongeraho ni uko ah, si- ah, sisitemu y'uburezi zarekeraho ubu ngubu usanga muri univerisite cyangwa ah, n'ibindi bigo bitandukanye zishishikarijwe no- no- n'uko umunyeshuri yarangiza ishuri cyangwa yabona amanota meza ariko ntibyite nti- i- i- iryo shuri ntiryite ku ku bumenyi ngo rishishikazwe n'ubumenyi wa munyeshuri azakura muri iyo kaminuza cyangwa cya kigo yigamo ahubwo tugomba guhindura tukavuga ngo icyangombwa si amanota umuntu akura mu ishuri icyangombwa si igihe yarangirije ishuri ariko icyangombwa ni iki agenda azi gukora afite yamenye akuye muri rya shuri ni ukuvuga ngo Ah, ki- ki- ikinzana no ku ngingo ya gatatu ikubiye muri iki gitabo ishuri ryose umuntu yiga isomo ryose rigomba kuba rya somo rimuha kuba afite ikintu azi gukora ku buryo akirangiza arangiza iryo somo akavuga ngo nubwo ndangize ndangije is- isomo ru- eh, runaka ariko hari ikintu nzi gukora ngiki ubu ngiye gukora isomo rya kabiri nanone rimpe gukora ikintu runaka turumvikana aho ngaho Ya, turumvikana rwose Em, ubundi hari hari ibibazo byinshi nari mfite ku murongo kukubaza ariko ndabona abantu batwandikiye ari benshi cyane Eh, unyemerere tugende dufataho bake bake hanyuma turakomeza tugaruke kubikubiye muri icyo gitabo ku murongo wa telefoni turi kumwe na celestin celestin ikaze mu kiganiro muri sanga celestin Eh, ndi kumva neza Eh, urahagana he Celestin?
Hello?
Oyi Celestin ndakumva, urahagana he?
Tumvikane. Eh, Ndi Rwamagana.
Eh, amakuru makuru y'urwamagana Celestin.
Eh, amakuru yari meza kuvuga kamaze kuva kano kanya ariko ntabwo ku murongo sinzi ikibazo gihari mwarimu mukwiye kudufasha neza
Eh, ndumva natwe tutakumva neza ariko gerageza ubaze ikibazo cyawe turagerageza kucyumva.
Eh, ikibazo gihari ni uko eh, kuri iki gitabo yanditse yagerageza ku- kuvuga impamvu ubushomeri bwagabanuka uhereye hano mu rwanda turi Eh, njyewe ndetse ubu ndamubaza neza ibyiyumviro biriya bijyanye n'imyuga ndangiza amashuri atandatu mu bijyanye n'amahoteli n'ubukerarugendo ariko ubona gusa gushaka ku buryo bwo kugira ngo umuntu akorere mu bushomeri bitoroshye cyane cyane hano mu rwanda biragoye kuvuga ngo umuntu yihangire yihangire umurimo ariko eh, guhanga umurimo n'imisoro nabyo bikaba bitoroshye ikindi ni uko ushobora wifite n'ubumenyi ntabwo ku ishuri ubundi ushobora kubukora ku ishuri ariko buzajya utabonye uburyo bwo kuganira celestin nabyo aba ari ikindi kibazo ntabwo tukumvise neza icyo kibazo cya kabiri sa n'uwongera ugisubiremo twumve
Eh, eh, ikibazo cya kabiri yarangiza kenshi iyo ngo- ngo- ngo ngo ducyura amanota gusa ariko ngo- ngo ugasanga amenye ntabwo dufite naho n'ubwo bumenyi tuba dufite ibintu byose umuntu ntabimenyera agenda abimenya ari uko ari gukora ariko cya kintu akirimo niko ngewe nkeka Eh, a- a- agenda abona amahugurwa none bwa bumenyi ubwicaranye bwo ko iyo wicaye uko ntacyo ukora urumva icyo gihe nabwo urabwibagirwa na nibyo biri hano mu rwanda ujya gu- ubu kugira ngo ubone akazi biragoranye kugira ngo uhange umurimo biragoranye Kubera iki?
kubera ko tutari kumwumva neza kuri radiyo alo ego Nari- nari nkubajije ngo kubera iki bigoranye
Eh, yaba akagombye ko kureba nk'ubushinwa niki nanditseho nanditse nk'ubushinwa ubushinwa leta zakagombye kureba buryo ki igihe abashomeri nabo bashobora aba- aba- aba- abafite ubumenyi bashobora kujya kubukore- kubukoresha hanze bakagabana bakagabanya abashomeri nuko nabitekerezaga
urakoze cyane celestin nubwo umurongo wawe wa telefone utameze neza Eh, mu kanya turakiransenga yumva na teofile ariko reka eh, lawrence abanze agire icyo avuga ku kibazo cya celestin
Ah, urakoze cyane ah, celestin ubazi- ubajije ibibazo bibiri byiza Ah, icya mbere uravuze uti ah, narize ah, mfite ubu- ah, na- na- nize njya ndangiza eh, amashuri y'imyuga hanyuma n'andi atandatu ah, ntabashije kumva neza ariko uravuga ngo ndangije nubwo mfite ubwo bumenyi nabuze akazi muri make ah, i- ah, mu by'ukuri ibyo uvuga ni byo kandi icyo kibazo ntabwo ari mu rwanda gusa usanga atari n'ibiyaga bigari gusa ahubwo n- na afurika yose Ah, kandi nta n'ubwo bigiye kurangira ejo bundi kuko ah, iyo urebye ah, u- u- ah, umubare w'aba- w'abaturage urimo uriyongera ah, kuri uyu- ku mugabane wa afurika ni urugero ah, u- mu minsi zazo uzaba usumba ibindi bihu- bihu- bihugu cyangwa imigabane yose yindi ariko rero ngarutse ku kibazo cyawe Ah, nibyo bigaruka ku kintu ukomojeho muri make Ah, usanga imisoro ah, mu bihugu ah, dukomokamo irahanitse cyane ku buryo n'uwifuza gu- gu- gushing- ku- amasosiyete aturuka hanze kugira ngo aze ata- ahange imirimo ah, usanga nta nta mu by'ukuri ntago yaza ngo ah, aza make ata- ntu- nta nu- ntago bimeze nk'uko yajya mu bushinwa cyangwa ahandi hantu imisoro ari mikeya kugira ngo bahange imirimo myinshi bashyireho amasosiyete atandukanye kugira ngo abantu nkawe n'abandi bose bameze nkawe ah, cyangwa n'abari burangize amashuri kugira ngo nabo babone akazi Ah, mu by'ukuri mm, ah, hari- ha- hakabaye habaho ubukungu ah, icyo twakwita physical ah, physical policies ah, cyangwa ibintu bijyanye politiki y'imisoro ariko ifite inyungu zo kuzamura imirimo mu gihugu kugira ngo abantu bashinge ah, imi- i- imiri- bashinga ah, inganda zitandukanye cyangwa ibintu amahoteli n'iki ibintu bitandukanye bishobora gutanga akazi ku bantu benshi ariko ibyo bitabaye ibyo mu by'ukuri bizaho- bizahora nk'uko nguko Ah, na- naguha nk'urugero usanga ibindi bihugu ah, byu- bishishika- ba- batanga yego n'ibihugu byacu bitanga igihe runaka kugira ngo umuntu abe ah, azane imisoro mikeya ariko iyo myaka irangira vuba imisoro yakabaye iri hasi kugira ngo bishishikarize ibindi bihugu baze bakorera aho ngaho batange akazi usanga ku mugabane wa afurika ariho hari ah, isoko ry'umurimo rihendutse kurusha ahandi hantu hose ku isi ariko aba- abashoramari ntibashaka kuzana ya mafaranga yabo kubera iki imisoro iri hejuru rero ikindi kintu wakomojeho mbese ah, ibi bintu kubyiga ah, nta umuntu kwiguta udakora uda- utabikora nta bumenyi uzagira ni nacyo nanone muri iki gitabo ah, nanditse usanga mvuga ngo ishuri iryo ari ryo ryose rigomba kugenwa mu buryo umunyeshuri aho kugira ngo yirirwe yicaye mu ishuri ahubwo ibyo yiga abyige akora icyo twita real world learning cyangwa kwiga ah, ariko wigira muri yasi uzabamo cyangwa mu buryo ah, twese tuzi ah, kwiga kugomba kuba gusa nk'aho umuntu ari muri stage akiga ibintu ariko abikora niho ugenda u- uzamura ubumenyi bwawe ukeneye kandi n'aba- n'abazaguha akazi baba bakeneye ndumva ariko ah, nasubiza bwana celestin Eh, urakoze urakoze cyane reka twakire na nsengiyumva nsengiyumva Yego, eh, urahagana he nsengiyumva
ndi bujumbura mu burundi ye ikibazo cyawe igitekerezo cyawe
yego reka ntangire ku gitekerezo Eh, ndashimye cyane ndanaramukije umuhinga mwatumiye Mm, narakumva Yeah, ndagusuhuje nanjye urakoze cyane Yego.
Nsengiyumva.
yego nk'uko yabivuze ngaho iwacu muri aka karere ka afurika hariho uko abantu dufata ibintu kuko kuva twara twarakiriye ubumenyi bw'abanyamahanga dufate cyane cyane aba- abanyaburaya uno munsi impano aba- aba- abana bacu bari bafise ntitukizikorera ko ngo turabe ati uyu mwana afise impa- impano iyi dufashe uno munsi mu bijyanye n'utugenegene guhingura utuntu n'utundi usanga abantu batakibiraba bavuga ati genda wige kubera ko yaravye ko umwana wa runaka yize akaba umutegetsi ntiyi akaraba umwana wa runaka yarize biriya umwana nturabe ati yarashoboye iki ugashoboka ati genda wige nka biriya umwana wa runaka yize bizotuma nawe uba nkawe ariko amahirwe ntaba ari- ntaba ari amwe hafi no munsi urwaruka rwinshi rwinshi cyane ruricaye ataco rufite rukora kubera yuko n'uwaraba ati kera nari nzi aka kantu nimba akunda guteka nimba akunda gukina nimba akunda ivyi- utugenegene dutandukanye ibyo byose abavyeyi bamubwira ati ivyo ntaco bimaze genda wige rero mu nyuma duhejeje ishure kubera ko tumaze kuba benshi bica bigorana ya mpano uba waramaze kuyihamba ntuba ukinayitayeho kugira uzosubire kugira icyo uyikoresheje biragorana uca wicara ngo urindiye akazi akazi tuba twize muri ya mashure ari ukwandika no gusoma ibyo bakwandikiye gusa ataco bikoresha mu, mu ntoki naho uwo bisoma ataco wo bibyaza c'umusaruro ngo abantu bakugurire Mm, Kugira nibyo ngo ejo nibyo ugire lawrence amafaranga.
avuga nibyo lawrence avuga mu gitabo Eh, cye rero ego reka nanzure twavuga nti rero uno munsi ikintu mbona cyari gikwiye kubaho hari hakwiye kubaho izindi porogaramu ku rwego rw'ibihugu zo gusubira kurondera ibindi myuga bigisha urubyiruko kuko benshi muri ibi bihugu byacu amashuri yigisha imyuga ntayo kubera ikibazo cy'uburyo imitahe yo kuyashyiramo rero baro- haboneka ubundi buryo bwotuma abantu bakoresha amaboko ndetse n'ubwenge bukaja ku gihe nicyo navuga ati nk'icyo nsaba kandi ndabashimiye cyane kuba mwazanye kino kiganiro kuri uno munsi naho iwacu mu burundi ariko turabyumviriza kubera ibibazo bya bbc bya bbc na voix d'amerique ah, bafitaniye na leta y'uburundi mugabo turashima ko hari n'abashobora ku- gukurikirana uko biri kose ku mbuga nkoranyambaga ndetse no ku muhora wa interineti
bwana nsengiyumva urakoze cyane kuri icyo gitekerezo ngira ngo ubaye nk'uwunganira bwana lawrence muganga mu gitabo yanditse kuko ibyo uvuze nibyo yanditseho muri icyo gitabo sibyo bwana muganga cyane rwose ndamushimiye ameze nk'aho yagisomye
Mm. reka twakire noneho teofile teofile
karame
ye ikaze mu kiganiro murisanga urahagana he
eh, koze ndi muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ah, mu ntara ya kivu teritware ni masisi Mm.
Eh, gusa ikibazo numva connection connection ntabwo nabumvishe neza sinumvishe ibyo yavuze ariko nari ngambiriye kugira ngo ah, nsayidire kuri icyo gitabo akindumire mbisome ariko noneho ndirengagije ko afurika dufite ikibazo cyo kutabona imirimo tubize kandi no ku kwiga ishuri rya tekinike tekinike ibikoreshwa n'amaboko nabyo ni ikibazo cyane kuko nani ibikoresho bitahari n'aho biri bikaba ari ibikoresho birenze ukwemera ubwo no gutanga imirimo ikaba ari imirimo itangwa mu by'akazu akazu kuko nabonye akazi wabonye akazi ugafata uwanyu gusa ntabwicagagure kontorore yo gutanga akazi ndihari muri afurika yose cyane cyane kongo yacu rero yo bikazamba
ikimenyane
kongo iki ushatse kuvuga ko hari ikibazo cy'ikimenyane mu gutanga akazi ku isoko ry'umurimo aho muri kongo
yego ni ikimenyane kandi no kwiga bikaba bigoye amashuri nayo ntahari yo kwiga ese byibuze za tekinike
ye teofile urakoze cyane aho ngaho muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo kutugezaho ibitekerezo byawe
yego urakoze kandi icyo gisaba kidutumire ndagira ko iyi nimero yakiguha kuri watsapu
ye urakoze cyane ugire umunsi mwiza
yego murakoze ikibazo cyabaye urebye yabaye imbi
twizere ko bizakemuka mu minsi iri imbere bwana lawrence muganga uramwumvise bimwe mu bibazo nibwira ko ubanza igitabo cyawe ntacyo kibivugaho nk'ibijyanye n'ikimenyane mu kazi cyangwa ahandi ariko ati icyo gitabo turagishaka
arakoze cyane teofile mu by'ukuri ikibazo cyangwa ibintu akomojeho ni ibintu bisangiwe n'ibihugu byinshi cyangwa n'abantu benshi ibintu by'ikimenyane ntabwo mu by'ukuri byabura ufite abantu miliyoni na miliyoni zikeneye akazi ariko ugasanga akazi gahari ntabwo karenze n'ibihumbi makumyabiri so iyo bimeze uko nguko uzasanga ibintu nk'ikimenyane ingeso nk'izo ngizo zitangira kuvuka ariko byose bikomoka kuri bya bindi twavuze aho sisiteme yapfuye igomba kuvugururwa tugomba kureba uburyo bushyashya ngira ngo niba ari nsengiyumva wabivuze cyangwa niba wabivuze ngo tugomba gushaka ubundi buryo rwose twakwigishamo abantu bakarangiza n'amashuri badategereje yuko bagiye gushaka akazi ariko kuko bize bazi gukora ibintu bize bazi bwa bwenge bwabo kavukire n'ubushobozi bwabo aribwo bakoresha bo bashobora kwihangira ibintu byabo binyuze muri ubwo buryo naho ubundi leta zo nazishishikariza kandi no muri icyo gitabo ndabivuga yuko zakagombye kureba ngo buri muntu wese uvutse cyangwa agakura ntabwo ari ngombwa ko ajya muri kaminuza kwiga ibintu runaka ashobora no kujya no mu mashuri y'imyuga ariko bakagombye kuba bayafata kimwe atari ukuvuga ngo abatsinzwe bonyine nibo bazajya mu mashuri y'imyuga reka bibe ngo umuntu ari amahitamo ye nzajya mu mashuri y'imyuga wabikomojeho utangira ikiganiro uti usanga abantu bakenewe bakora imiriro bakora ibintu by'amazi bakora iki ibintu bitandukanye usanga bakenewe muri afurika bakenewe muri ibi bihugu byateye imbere tubamo n'iki ariko badahagije barakenewe ku buri munsi ariko ntabahari so bivuze yuko rero leta zigomba kugena uburyo zakemura ibibazo nk'ibi rero njyanye kuri iki gitabo iki gitabo umuntu agisanga ku magurishirizo yose aba mu bihugu bitandukanye sinzi ndaza kureba neza niba muri kongo dufite aho kigurishwa ubwo nzakumenyesha wenda umfashe gusubiza uwo muntu aho yagikura yewe urakoze cyane reka twakire na gasipari urakitsaho ndakomeye cyane urahagana he gasipari ni mu rwanda mu bugesera ye igitekerezo cyawe ikibazo bo igitekerezo nashaka gutanga kuri iyo nsanganyamatsiko muba muri kuganiraho ni ukuvuga ngo abantu nibura nk'uko muri muvuze abantu nibura bagiye bigize by'imyuga ugasanga umuntu afite kuba yarize ugasanga nta kazi abone abashije kubona ugasanga hari n'impano umuntu aba afite ugasanga yapfukiranwa bitewe no kuvuga ati nibura uwarize amashuri ugasanga kwiga biri ukwabyo ubu noneho n'impano wiyumvamo muri wowe ni ikindi kintu cya kabiri urumva ni ibintu bibiri mu muntu umwe ubumenyi nubwo duha ku ishuri noneho impano n'iri mu muntu ugasanga buriya nabyo bagakwiriye kuba umuntu ufite nk'iyo mpano kujya nibura bamusapotinga bakaba bamuzamura yenda n'ibyo bigo byigisha imyuga bakajya babasha kubishishikariza abantu kubyinjiramo cyangwa umuntu ugiye guhabwa akazi navuga ati kuko wese hari amashanyarazi ni uko ari ba bantu batekereje amashuri
ngira ngo nibyo yari amaze kuvuga nibyo yari amaze kuvuga ko bikwiriye gukorwa ku buryo bw'ibanze rwose abantu bakabikora babishyizeho umutima atari ukuvuga ngo barabikora kuko bananiwe gukora ibindi
ariko ako kantu ko ni keza nyine bagomba kujya bashyiramo imbaraga nuko bakajya babasha kwegera nk'abantu bagiye bafite ubumenyi navuga ko budahambaye kandi ahantu aho ari hose burya n'ahantu hatavamo kuvuga ngo warize nyine ariko hari n'ababa batarize
urakoze cyane gaspari kuri ibyo bitekerezo yego yego murakoze namwe ye twakire na mani irakiza
ndabumva cyane mani irakiza urahagana he
ni mu gihugu cya tanzania ye amakuru cyaho muri tanzania
ni ameza turashima nyagasani ye ngaho rero igitekerezo cyangwa ikibazo
uwo mutumire ndamuramukije hanyuma ni icyumviro yatoye ni cyiza cyo kuraba ukuntu umuntu ashobora kwiyungunganya mu buzima kugira ngo abashe ukuntu yabasha kubaho ikibazo cya mbere nagomba kumubaza se icyo gitabo ubwo yoba yaragishyize ku rubuga ngurukanabumenyi akashobora kuduronsa nka webusayiti yacu kugira ngo umuntu aho ahereye hose ngo ashishikare kujya gisoma abashe kuvoma ibyamufasha mu buzima bwiwe
yari amaze kubivuga aho ngaho ko kiri ku maguriro atandukanye hirya no hino
icya kabiri ni ukuvuga ko ego kenshi umuntu aragira ibyo ashobora gukora ariko bivanye na n'umwunganiko w'igihugu ukuntu usanga uteguye ariho usanga ibibazo bijya biraba bijyanye no ku kimenyane cyangwa ngo se uburambe ugasanga umuntu agiye gusaba n'akazi ugasanga ngo bagusaba ngo uburambe mbese ubwo burambe buba babukuyeho ngubwo asa naho uraronka ushobora gukora rero mu bihugu nka cyane cyane muri muri de developema ni ukuvuga usanga ibibazo nk'ibyo usanga bigoye binatuma na na politiki ekonomike iba ihari ugasanga bose birukiye muri muri politiki gusa ya guverinoma ariko ikintu nyamukuru gihari gihanze afurika ni politiki ekonomike mbega se iteguye gute kuko umuntu agiye kuraba igihugu kiriya gihugu kirafite ukuntu cyitunganije kandi gishobora gutunga abo gitunze bagituyemo ariko ikibazo cyaba kihaba muri afurika ni iki cya politiki de guverinoma kihaba usanga igihugu cyama kiri mu njyane hirya no hino ndabyo nk'akarorero ndakunda gutanga akarorero kenshi kuri kongo kongo irafite ibintu byinshi bigituyemo kandi byotunga abagituyemo ariko bivanye n'ikibazo cya politiki ya guverinoma nicyo kihari nayo uwo mutumire nakomere ahubwo akobye asesangura n'ibindi byoshobora kujya birafasha amaleta nibaza ko yoza birakemuka buke buke tukamera nk'abandi cyangwa bakagurana n'imbuga z'amatembizi abantu bakajya barakoresha ubuhinga butandukanye bwo gushaka uburyo bwo kubaho kuko tuzajya ibijyanye n'ibyo kujya gusaba ubuzi vema biracyari inyuma rwose biracyagoranye kandi akamwana wa mama ntikaravaho urakoze nicyo kintu gihanze cyane cyane afurika rwose murakoze namwe mumenyesha amakuru urakoze imana irakiza ugire umunsi mwiza
ego namwe mugire umunsi mwiza murakoze bwana muganga ibitekerezo bya gaspari n'ibya mani irakiza urabyumvise ndabyumvishe bafite ibitekerezo byiza kandi ndemeranya nabo ariko icyo nabunganiraho ni ukuvuga ngo ikintu kimwe nshaka n'ababyeyi aho bari hose bumva ururimi rw'ikinyarwanda baduteze amatwi ndashaka cyangwa n'abantu abakozi ba leta bafite inshingano z'uburezi mu maboko yabo cyangwa mu kazi kabo bakora ndashaka yuko bamenya yuko iyi sisitemu y'uburezi dufite muri iki gihe yubakiwe ku ihame ryo kuvuga ngo buri munyeshuri agomba kuboroka icyo twita mu cyongereza memorization gufata mu mutwe gufata mu mutwe ibintu byose bamuhaye akuye ku ishuri naho yubakiwe iyo urebye buri muhanga wese n'ibizamini ukuntu biteguwe abanyeshuri bakora ni ukuvuga ngo ugomba kuba kwerekana ibyo wafashe mu mutwe ukabigarura muri cya kizamini umwarimu wawe yakubajije ariko mu by'ukuri iyo urebye isi tugezemo interineti yahinduye ibi bintu byose ni ukuvuga ngo niba ntagikeneye kumenya gufata ikintu mu mutwe ariko nkajya ku murongo kuri za google za nde nkashaka buri kintu cyose nkeneye nkakibona ako kanya ni ukuvuga ngo rero sisiteme igiye itakaza agaciro kubera iterambere tugezeho uyu munsi n'ikindi nakongeraho kubamenyesha ubu ngubu aho twerekeza muri ibi bihe turimo muri ekonomi turimo ku rwego rw'isi cyangwa n'ibihugu byacu hari aho tugeze kuko hari ibigo bikomeye ku isi amasosiyete atandukanye tuzi neza yuko ubu nta n'ubwo agikeneye impamyabushobozi z'abanyeshuri bakuye muri kaminuza naguha urugero nka bigo nka za amazon za google za apo ntibakireba cyane impamyabushobozi yawe kuko barabizi yuko buri muntu wese ashobora kubona iyo mpamyabushobozi ariko bibanda ku kintu wowe n'iki wakoresha bwa bumenyi uzi uzi iki uzi gukora iki iyo udashoboye gusubiza icyo kibazo rero hakaba ugiye guhura n'ingorane ariko nanone hari akandi kantu nendaga gukomozaho nababwira nihuse umuntu yavuze ku mpano aba banyeshuri cyangwa abana n'ababyeyi babona mu bana babo bavukana kandi bakabona yuko babashije gukora ibintu runaka izi mpano iyo zititaweho twabonye ubushakashatsi ejo bundi ngira ngo bwari bwagaragajwe n'umukozi n'abantu ba nasa nasa ni sosiyete iri muri amerika igenga biriya bintu by'ibyogajuru n'ibiki bijya mu birere bashatse kureba ingaruka ki amashuri agira ku bantu b'abahanga bafata abana bafite imyaka itanu babakoraho ubushakashatsi basanga ba bana impano zabo baracyazifite mirongo icyenda n'umunani ku ijana barongera barabakurikirana bafite imyaka cumi ni urugero ubwo bamaze kugera mu ishuri bamazemo wenda imyaka bamazemo bagiye gusanga impano zabo zimaze kugabanuka zigeze kuri mirongo itatu ku ijana hanyuma bagejeje imyaka cumi n'itanu barongera nanone babakoraho bwa bushakashatsi ba bandi batangiranye nabo basanga muri make basigaranye kabiri ku ijana z'impano zabo bigaragaza rero ko amashuri dufite uyu munsi agerageza kwica za mpano tuvukana tugira nk'ababyeyi rero nkashishikariza ababyeyi bakora ibishoboka byose bagatangira gutekereza bakavuga bati burya ntabwo nzareba ko umuturanyi wanjye kanaka ku mwana we yarangije ishuri yize duruwa uriya yize ibintu bitandukanye nanjye nibyo nshaka yiga oya ahubwo akurikirane impano y'umwana we amufashe kugira ngo wa mwana iyo yize yigiye muri ya mpano ye ubuzima buramworohera agakora n'ibintu bimworoheye nta n'ubwo akenshi uzasanga arimo no gushaka akazi ahubwo azaba yishyiriyeho ibyo agomba gukora kandi bimubeshaho mu buzima busanzwe umuntu wa nyuma rero ngira ngo ni manirakiza yari yavuze ati ese tuza umuntu tujya ku isoko ry'umurimo bakatubwira ngo ugomba kuba ufite uburambe runaka ubwo burambe tuzabukurahe nanone nongere ngisubiremo n'icyo navuze muri iki gitabo ndavuga ngo iyi sisitemu tuvuga yigishirije ukuntu bigisha igomba guhinduka tukavuga ngo ahubwo aho kumara amasaha umuntu yicaye amasaha atandatu mu ishuri reka ajya yamara hanze akora ibintu runaka ibyo arimo kwiga ariko abikora mu buryo bwa sitaje mu bindi bihugu biteye imbere turimo n'ibindi n'ibindi hirya no hino hari amashuri noneho asigaye afata abanyeshuri akavuga ngo mu byumweru bazagira sitaje kabiri bakorera hanze kabiri ku cyumweru kurinda barangije ishuri barimo kwiga ni ukuvuga ngo nibi twebwe tugomba kubikora ku buryo natwe ahubwo nubwo bamara amasa nubwo bamara inshuro zingahe hanze biga mu buzima busanzwe bakemura ibibazo by'ahantu batuye nuko rero bazabasha kwihangira akazi cyangwa no guteza imbere igihugu cyabo bitabaye ibyo ngibyo rero dufite ikibazo urakoze cyane urakoze cyane bwana muganga ikiganiro ni muri isanga hano ku ijwi rya amerika reka twakire na silivesitire ikaze mu kiganiro muri isanga
ndakumva cyane nagomba ndaziwe mutumire kuri icyo kiganiro kiraryoshye cyane ariko urwaruka bakwiye kugwigisha na kahise kahise kuko abo bana ntibaza kahise bakwiye kubumvisha kahise hanyuma bakamenya ibyo biga bakurikijemo na kahise kuko akahise harahisemo ibintu byinshi by'ingorane aribyo kenshi iyo bize amashuri bakunda kubagarukanamo mu ngorane z'ibiriho bakabijyamo batanabizi akahise rero niko bakwiye kwigisha urwaruka cyane kuko babahembera mu kahise kandi batabizi hanyuma ugasanga baguye mu rudubi baruguyemo kandi atabyo bazi ibyo bwanjye rero icyiyumviro cyanjye nanjye ndamwongereye ko n'icyo urakoze cyane silivesitire wari urahamagara uri hehe
sinshaka kuvuga aho mpamagariye uranyumvisa ariko urakoze cyane silivesitire kuri icyo gitekerezo bwana muganga silivesitire ati urubyiruko ari rwo rwaruka mu kirundi ati barubeshya bashingiye ku mateka urubyiruko rukwiriye kwiga amateka kuri ibyo byose bongereho n'amateka
ibyo byo ubundi baravuga ngo utazi iyo ava ntamenye iyo ajya ni byiza kumenya amateka aho uturuka ariko nanone tugasanga nanone usanga mbigarukaho muri iki gitabo usanga imyigishirize y'iki gihe kandi urebe hari n'umwe niba uwabivuzeho ngo usanga abazungu baratuzaniye uburyo bwo kwiga bukuraho imyigishirize abantu twebwe twari tumenyereye twigishwaga abakurambere bacu ukuntu bari barateguye ukuntu abantu biga bigagamo batuzanira ibyo batuzaniye ariko nabyo bo bakaba bamaze kugenda babihindura babijugunya babishyira ku ruhande twebwe tukaba tukibyijanditsemo ari bifitemo ikibazo runaka rero ni ukuvuga ngo isi dutuyemo uyu munsi irimo mu kirundi ngira ngo bavuga kubandanya irimo irakomeza irajya imbere sibyo ariko ugasanga n'ibijya imbere n'ibibazo bivuka ni ibibazo bivuka n'iterambere turimo ariko ugasanga amashuri arimo arakoresha amasolisiyo cyangwa ibisubizo kugira ngo bakemure ibibazo by'iterambere birimo kuboneka mu iterambere bakoresha ibintu byahise byashaje tugasanga rero amashuri agomba guhinduka nubwo tugomba kumenya aya mateka ariko nanone ntatubera imbogamizi yo kumenya ejo hazaza kubera yuko ugomba gushaka ibisubizo bishyashya bikemura ibibazo bibonetse bishyashya ntabwo bivuze ko icyo gisubizo ugiye kukibona ako kanya ushobora kugerageza bikananirana ejo ukagerageza bikananirana ariko nanone uko ukomeza ugerageza ushaka uburyo bushyashya bwakemura cya kibazo cyavutse gishyashya ariko nukoresha bya bindi byakoreshejwe kera kugira ngo bikemure ikibazo cyavutse sinzi yuko iyo ngiyo ariyo sisitemu yatuma dutera imbere n'iyo myigishirize nayo turavuga yuko igomba kugabanuka ahubwo turebe ku buryo abantu bashaka imikorere mishyashya yatuma ibintu ikemura ibibazo bishyashya uko bigenda bivuga urakoze cyane twakire na ntezimana
muraho neza muraho cyane ntezimana
yego natwe turaho turashima imana mbanze kubashimira ku kiganiro cyiza muri kutuganirira ariko nanone inaha mu rwanda ntabwo tubumva neza bumva n'abakuriye tuba twabakurikiye kuri fesibuke wenda ikiganiro ku majwi kikaducika hari akabazo twagize tuba twabibonye hari akabazo twagize ka tekinike muri iyi minsi nk'uko nabivuze nkitangira ariko ababishinzwe barimo bara barakora ubudahwema kugira ngo bagakemure mu gihe kitarambiranye tuzaba twagarutse
yego murakoze cyane
ikibazo cyangwa igitekerezo
mfite ikibazo n'igitekerezo ariko nanone ndamanza nsohoza umutumirwa
noneho icyo nashaka kuvuga urakoze cyane
icyo nashaka kuvuga mwahoze muvuga ku kibazo cy'ubushomeri bwugarije urubyiruko muri iyi si rero cyane cyane nkunda kwibanda mu cyaro kuko mu cyaro ni nk'iwacu mvuka mu karere ka ngororero ariko nyine mba ndi i kigali bitewe n'impamvu z'ubuzima iyo urebye abana bo mu cyaro urubyiruko rwo mu cyaro iyo rurangije kwiga benshi barangije kwiga siziye mu segonderi usanga benshi bicara abenshi baricara kubera yuko bya bindi bize ntaho babona babikorera ugasanga rero uwo mwana arangije kwiga ahubwo yigiriye mu kandi kazi kadahuye na bya bindi yize ese byaba biterwa n'iki ni ikihe kibazo cyaba gihari ese yaba ari akazi gake ari imirimo mikeya wenda mu byo yigiye ari ya mirimo idahari cyangwa ni ubwinshi bw'abantu bize ya mirimo ba banyeshuri ese ni ikihe kibazo guta umuntu yiga wenda kontabirite akamara imyaka itanu atarabona akazi akamara imyaka icumi atarabona akazi aho ugasanga yashotse mu buhinzi abenshi mu cyaro iwacu iyo barangije kwiga nta kindi ni mu buhinzi wa mwuga rero usanga ntawe ya mashuri bize usanga wenda n'ubuhinzi bufite akamaro ariko usanga wa munyeshuri nta kintu wavuga ngo yarize kuko ahubwo usanga wa wundi yasize ari guhinga yateye imbere kurushaho ese biterwa n'iki ikindi kibazo akenshi mu rubyiruko bakunda kuvuga ati turwanye ubushomeri ariko tubona kurwanya ubushomeri muri iki gihe ntaho bishoboka niba navuga ko wenda bamwe ari ukwigwiza nk'imitungo ubundi baravuga ngo umukire azakira n'umukene azakomeza akene yaba ari impamvu yo kwigwizaho imitungo kuri bamwe na bamwe cyangwa se uwakize yarakize n'uwakinnye azakomeza akene nicyo ibibazo bibiri nabyo mbaze muganga ariko noneho reka ntange n'igitekerezo mbasaba no kutugiriza kuri telefone kubera ko ntari kubumva ngewe mbona icyari gikwiye muri rusange ari uko wenda bishoboka abantu basaranganya imirimo buri wese akagira icyo akora tukunganirana muri rusange noneho rero tukareba ntabwo twatera imbere buri wese yigendaho buri wese yikorera ku giti cye ahubwo dusangire bya bikeya dufite hanyuma rero n'isi zarushaho gutera imbere murakoze cyane urakoze cyane ntezimana maze gusaba fatu ngo akugumishe ku murongo kugira ngo muganga abanza gusubize mu kanya igisubizo cyawe urakibona bwana muganga urakoze cyane Geoffrey ntezimana ubajije ibibazo byiza cyane kandi ndagushimiye uravuga uti ese abantu nk'aho ngaho utuye mu cyaro abantu bariga barangiza barangije kwiga bakaguma aho ngaho nta kazi bafite bose ugasanga basubiye mu buhinzi ariko na ba bandi basize inyuma ugasanga ahubwo basize inyuma bo bahinga ugasanga bo bameze neza kurusha ba bandi bagiye mu ishuri ibi rero nibyo tuvuga muri iki gitabo ndashaka kuguha urugero ntezimana mu by'ukuri tutirengagije ndi umuporofeseri ariko njya mbaza abaporofeseri bagenzi banjye nkababwira ariko se mu manama tuba twagiyemo amakonferensi atandukanye nkababaza se ndashaka mumbwiza ukuri ni ukubera iki mu baporofeseri mwese nk'uko mwiyizi twese twarize amashuri ngaya ariko ko nta muherwe ufite amafaranga runaka tuzi tuzi ni urugero niba tuvuze ngo wenda kuvuga ngo umuntu ameze neza dufate wenda dukoresheje igipimo cy'amafaranga kuko nta muporofeseri tuzi ufite ayo mafaranga bavugaho ku isi ni ukuvuga ngo twebwe nta byo twize ntabwo bidufasha kuba ababiliyoneri cyangwa miliyoniya cyangwa iki ugasanga igisubizo ni uko umuntu agenda amara ya myaka mu ishuri akarangiza nibwo ugaruka ukamara n'iyindi urimo gushaka akazi ariko wa wundi wa wundi wasigaye kuri wa mwuga akawukora akawukora akawukora buri munsi bikamunanira kongera akabifata agakemura ikibazo aho cyabaye akazamuka usanga ari bo bameze neza ari bo ubukungu bw'igihugu buri mu maboko yabo uyu munsi ni ukuvuga rero ngarutse ku cyo wari uvuze niba umubyeyi wawe akohereje ukajya gukora kontabirite n'undi muturanyi azavuga n'umwana wanjye ndashaka amere nk'uwakanaka nawe amwohereza agenda akore kontabirite runaka n'uwundi ni uko n'uwundi ni uko n'uwundi ni uko ariko bigaruke kuri hahandi twahereye dutangira iki kiganiro tubaza ese iyo urebye akazi umurimo ushyirwaho na leta cyangwa n'abikorera ku giti cyabo ukareba n'abantu bakeneye akazi birangana mu by'ukuri ntabwo bingana nta nubwo ari kimwe cya kabiri uzasanga rero niba leta n'abikorera ku giti cyabo hari akazi baremye bashyizeho hari nk'ibihumbi icumi ariko abashaka akazi ari ibihumbi ijana ni ukuvuga abandi bose bazagaruka bicare mu rugo n'ababyeyi babo cyangwa aho bakomoka hose rero igisubizo kuri ibyo ngibyo ni ukuvuga ngo iyo urebye abantu niba ari mu cyaro kandi yari azi sisitemu y'uburezi kuko itareba wa muntu wari uzi no guhinga ikamwigisha guhinga mu buryo buri porofesiyoneri akaba porofeshono muri bwa buhinzi bwe ni ukuvuga ngo nakomeza bya bindi byo yiga y'amashuri angaha abanza atandatu n'ayandi ariko yarigaga bwa buhinzi akabuzoberamo ni ukuvuga ngo uyu nguyu azahinga inyanya undi agire amenye guhinga ibindi bintu n'undi amafuwi runaka ugasanga noneho nta n'akazi bagikeneye ahubwo batangiye guhinga bagifite umusaruro bagurisha mu gihugu ahubwo n'igihugu kikabafasha no kuwohereza hanze yacyo aho babona isoko iryo ari ryo ryose ugasanga ba bantu bameze neza barifashije n'igihugu nacyo kirabona imisoro niho tuvuga yuko uburezi nk'ubu ngubu bugomba guhinduka umuntu akigishwa ikintu agaragaza yuko ashobora gukora kandi icyo yiga cyose gishobora gukemura ikibazo cy'aha hantu hatuye kugira ngo ubwo ni bwo burezi tuvuga ngo hari icyo bugiriye cyangwa bufitiye igihugu n'abarimo kwiga akamaro hanyuma ushoje uvuga ngo ese ibi ngibi bigiye kuba ikibazo cya aba abakomeje gukira bazakomeza bakire n'abakennye nanone bakomeze bakene mu by'ukuri byanshimisha nguhumurije nkubwire ngo nakubwira ngo ngo wenda ibingibi bizahinduka ariko iyi sisitemu dufite y'uburezi nidahinduka tuza kuko uyu munsi ndashaka kukubwiza ukuri ko amashuri twiga uyu munsi cyangwa aho twohereza abana bacu ntabwo ari ya yandi yo kuvuga ngo azabakiza niba wohereza cyangwa umubyeyi wese yohereje umunyeshuri we umwana we ku ishuri ngo agende yigakire ndabasaba bongere batekereze iyo mitekerereze ntabwo igiye gufasha abo banyeshuri ntabwo azakira kubera yuko yagiye mu ishuri ahubwo nibihinduka wa muntu akiga gukora kugira ngo yige gukemura ikibazo runaka akakizoberamo icyo kintu yafashe kijyanye n'impano ye n'uko abizi kuko biramworohera ahubwo ibyo ni byo bizamukiza arakoze cyane ntizimana yewe urakoze cyane nawe bwana muganga urasaba guhindura imigenzereze imyigishirize mu burezi ariko ni gahunda imaze imyaka amagana n'amagana kandi yashinze imizi yubatse abantu benshi kandi ikaba igikomeje gukoreshwa uko ubona amahirwe yawe ufite mu kumvikanisha ibi bitekerezo no kubihindura nk'uko ubyifuza ubona angana iki bwana muganga ubu ngubu bwana icyo ni ikibazo cyiza uko kandi nkibazwa n'abantu benshi buri munsi ndashaka kukubwiza ukuri yuko aho tugeze uyu munsi hari abantu bajya bambaza ariko se kuvuga ngo ubu impamyabushobozi za kaminuza n'iki nta kamaro zigifite ariko wenda kuyigira nta kibazo umuntu ntibizamunanira ako kantu ntikazitwaza gukora iki kugira ngo ashobore kubaho ibi ngibi rero mbigereranya n'uko umuntu kukubwira ngo reka ngure igare ryibikeho iyi modoka yanjye nipfa nzatwara igare urumva so ugasanga n'ababyeyi rero nabo ni uko nguko bafata ibintu nk'ibyo ngibyo ariko ndashaka kwereka isi turimo uyu munsi niba hari ibigo amasosiyete ku rwego mpuzamahanga batagikenera impamyabushobozi za kaminuza bakakubwira ngo jyewe ntabwo nkeneye impamyabushobozi wize muri kaminuza runaka nkeneye ibyo uzi gukora niba ntacyo uzi gukora nzi imbere ejo cyangwa ejo bundi amasosiyete menshi ku isi niko azaba ameze niba rero bizagenda uko nguko ama iniverisite cyangwa abashinzwe kugena uburezi nibadahindura ukuntu batanga uburezi bazasanga igihugu cyose kibahanze amaso nta kazi bagifite ntacyo bashobora gukora kandi ikindi ikindi nanone nabwira abantu bagena uburezi cyangwa n'ababyeyi iyo urebye umutekano muke uba mu bihugu bitandukanye iyo ufite abantu bashomereye benshi bicaye aho ngaho nta kazi bafite ntacyo bashobora kwifasha cyangwa gufasha ababyeyi babo babatanzeho amafaranga atagira uko angana ariko bakaba bicaye aho ngaho nibo akenshi iyo bitangiye kumera nabi nibo bazana umutekano muke mu bihugu nk'ibyo ngibyo kugira ngo rero ibintu nk'ibyo ngibyo bikemuke leta zigomba gutangira kubyitaho ni nayo mpamvu ngewe numva yuko ibintu nta ngorane binteye kubivuga kuko nzi neza yuko nabo barabibona kuko bibabanye ikibazo gikomeye nk'ejo bundi ntabwo urugero mu bushinwa ubushinwa bumaze gufata icyemezo y'uko amakaminuza kaminuza zose za leta ziri mu bushinwa kimwe cya kabiri cyose kigiye guhindurwa amashuri y'imyuga bamaze kubibona yuko mu by'ukuri ukuntu bigishaga nta kamaro bigifitiye abanyeshuri b'icyo gihugu nakongeraho n'ikindi gihugu nk'ubwongereza gitangiye guhindura ama impamyabushobozi zitangwa na kaminuza zitandukanye zizihindura impamyabushobozi zishingiye kuri sitaje ni ukuvuga ngo aho kugira ngo ujye muri kaminuza wige ya matewuri n'iki ahubwo jya muri sitaje ahantu runaka wige ariko uri mu gukora uyu munsi niyo politiki bafite mu bwongereza batangiye kandi urabibona yuko bamaze kubona umusaruro ufatika iyo urebye mu budage niyo politiki bafite iyo urebye finland niyo politiki bafite iyo urebye singapore batangiye kubyitaho sweden ni uko nguko australia ni ibihugu byinshi nta n'ubwo nabivuga ngo mbirangize mfite icyizere yuko n'ababyeyi babireba kandi bagomba kubyitaho urakoze cyane bwana muganga lawrence amasaha ntatubaniye amasaha aragenda ducika reka nisegure kuri wasafi na eric bari ku murongo wa telefone hamwe n'abandi benshi bari banditse basaba ko tubaha ijambo bakagira ibyo bakubaza ariko kubera ko amasaha atugendanye reka tugushimire ko witabiriye ikiganiro muri sanga uyu munsi bwana muganga murakoze cyane kandi ubwo n'abasigaye tuzaganira ubutaha urakoze jeffrey urakoze ugira umunsi mwiza nshimire na bagenzi banjye bamfashije ku buhanga bw'ibyuma namwe mwese mwateze amatwi mukomeze kugira umugoroba mwiza